Vii'oo'ee afaan Oromoo caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaa haa addunyaa gamuun gamaan marsee itti nadhuuf jiru kan irratti namuu waan qabuuf waan beekuuf wal qarqaaruu jira. Boosaa Boorana Scholars Association waldaa namni barata Boorana jaarrate. Waldaan kun diraaf baadiyyaa illee keessa fuula hedduu yaa'ane waan dhiba kanarratti nama barsiisuu jirraa jedha. Namni hagi tokko akkuma dansa nam caqasa. Hagi kaan ammoo akkuma durii jiraata. Baadiyyaa hagi tokko yoo dhaqanii daandii qaqalloo ollaa gortirratti waan akka kellaa jaaranii harka nam dhiqachiisaniiti ollaan nam gorsan. Hagi tokko ammoo bishaan qa'ee dur naqatetti keessummatti dhuftullee harki dhiqachiisa. Hagi tokko ammoo akkuma durii jiraata akka warri jedhetti. Sun irratti ammoo makeenaan geejjiba ammaan tan gagadhiisuu jiran kun nam dagachiisuu danda'a tan ittiin raguu malanii jedhan. Tanirra nam dudubbifne.
Ammaan kana dubbisuu jiru kun jaatanii holoo booti jaatanii nam waldaa hayyoota boorana yayyaaf keessa nam tokko amma kun miseensa hojjedhaa jedha fulaa hedduu yaayaaneetiin bii goggorsuu jirraa jedha jaatana guddoo si galateeffadhaa mee afaan gabaaboon waldaan keessan kun wanni inni yayyabameef maal.
Wanni inni yayyabameef rakkoo akka danda'amutti akka iskoolarii tokkooti yookaan akka nama baratee tokkootti rakkoo gama uummata horsiise bulaa kana keessa jirtu akkasuma rakkoo biyyatti dhufte taatama. biyya harka qabdu tan keessatti hagumni isa fuutuufitti waan danda'u jechuudha.
Mee dhibi biyya dhuf kan irratti biyyi keeyya yaataniitiin booraan fulaa hedduu keeyya yaataniitiin lafa akka gabayaa lafa akka munaadaa lafa akka fulaa ootoobisiin dhaabatu makiinaan dhaabatu fulaa hedduu yaataniitiin biyya barsiichanii jedhani maanti jirtanii oom jalqabdan hojjetan.
Waldaan kunin waan danda'u gara barnootaatiin yookaan gara akaadaamiitiin waan danda'u hojjeta. Kan keessa immoo tokko hojii hubannoo uummataa kennuuti waan ammaa dhibee akka amma biyya harka qabdu tan keessatti.
Fulaan dhaxaniitiin babarsiichanii eessa?
Guyyaa hamuusii torbaani dabaree aanaa elwayyee ture. Aanaa elwayyee guyyaa gabayaa ture guyyaan hamuusii guyyaa suni aanaa keessa yaa'ee gan magaala elwayyee keessa sosochoone waa'ee hubannoo uummataa kennaa turre dhibeen koronaa vaayirasii karaa inni ittiin daddarbuu danda'u karaa inni ittiin ittisuu danda'an hedduu uummata keenya baadiyyaaf kan magaalallee hubannoo kennaa turre guyyaa ta'an immoo aanaa dubluk yookaan guyyaa arbii guyyaa gabayaa ture guyyaa sunis akkasuma magaala dubluk yookaan magaala elwayyee deemnee hubannoo uummataa kennaa turre karaa dhibeen kun ittiin daddarbu uummata keenya hubachiisaa turre guyyaan itti aanu guyyaa gabayaa guddoo yookaan guyyaa qidaamee ka jedhan suni guyyaa qidaamee immoo aanaa yaaballoo keessa socho'aa turre magaalaalee akka aroo bakkee gandaaroo bakkee jal jiran hedduu keessa socho'aa turre gandarbooroo keessa turre gondee colqaasa keessa turre galdii yaaballoo keessa turre akkasuma garee lamaa gargar baanee diidara keessa tiimiin ta'een tokko socho'aa turte harrii tokko keessas akkasuma socho'aa turre kanaaf gandaalee kan hedduu keessa yaa'anii waa'ee hubannaa dhibee koronaa vaayirasii jedhu kan kennaa turre jechuudha. Waldaan keenya kun barsiisota yuunivarsiitii ogeessa fayyaallee ni qabna fakkeenya barsiisota waan fayyaa barsiisan waliin jirra.
Namni akkam dubbitan san jala qaba.
Namni akka dhagaye akka waan kan odeeffannoo qabu nutti hima. garuu waan kana garuu jijjiiruuf agammatti sochiin jiru wanni namatti mul'ata hin jirtu. haa ta'uuti immoo gandooti tokko tokko iddoo sochoonutti gandoota tokko tokko keessatti muuxannoo yookaan fakkeenyummaa gaarii wanti ati jetteetiin ibsuu dandeettii ni jira fakkeenya ganda diidaraa keessatti diidi yaaballoo keessatti fakkeenyummaa gaarii argita uummatummaan baadiyyaa haa horii fi tiffatu haa baadiyyaa keessa jiraatu kun muka cechasaa dura ejju keessatti yeroo inni bishaaniif saamunaa waliin kaayeetiin waan kan akka namni dhiqatu namni ollaa isaa seenaa akka dhiqatu yeroo tolchiin gara.
Bishaanii fi saamunaa balbal dur keeyyatanii yoo keessummaan itti seentarki dhiqadhaa jedhanii ol seensisanii.
Akkas yeroo tolchaniin garraam gandii biyya bal'oo keessatti fakkeenyummaa akkasii garree jirra. Guyyuu yeroon isaan harka dhiqadhaatiin nu dubbisa jedhan garree jirra gandii biyya bal'oo keessatti akkasuma gandi diidaraa keessalleetti ollaatti gorsummaa haraan jirutti iyyuu aadidhanii odoo gara ollaa hin dabarree harka dhiqadhaa yeroo jedhan garree jirra. hawannas motorii yookaan makiinallee taasisin gara ollaan gorri waan sun akkasi duratti hidhanii bishaan immoo achi ejjanii aadi sun immoo gaafate bishaan sun dhiqatti dura buusanii makiinallee taanaan motorillee taanaan miilallee taanaan gise sun si dabarsan malee akkanumatti dabruu hin dandeessu. Kunin fakkeenyummaa gaarii akkasuma immoo gandoota baay'ee keessatti hawwannoo yookaan odeeffannoo kan qaban wanti isaan godhan tokkollee hin jirtu wanni laaffinni iddoo tokko tokkotti mul'ata keessumatti naannoo waroo bakkee arbooroo suruphaa walitti qabee uummati akkuma durii kaan wal keessaa akkuma durii kaan kanaaf kana agami dhagee tadhabuu qofa odoo hin taane uummati waan kana dhibeen kun seeseffachuu waan jedhan jedhan tokkollee ni jirti garuu ujummaan hojjetamtuulleen hagamii effektiiv yookaan hagamii humni qabdiillee wanni jedhamullee achiin nam laalchisuu dandeetti. Dhiyoo tanaaf torbaan tokko kan keessatti sochii makiinaas ta'ee namis bifum duri taaniin itti fufuu jira. Hubannoo nu kennuu jirrus ta'ee hubanna nami qaraan duraan qabullee waan gad buusu jiraati. Maan jennaan nami amma yeroo sochiin tun hundumtuu gad dhiifamtetti waan kana akka salpha tokkotti laalee yookaan keesiin kun maa maa agama akka laafuu jira laalee nami sochii fiillee tufuu jira. Akkuma durii walta bahee nyaatee dhuguu jira. Tiraafikaa wal qabate sochii namootaatiin wal qabate sun ol ka'uu waan jirtuuf fuulduraa fi wanni kun sodaa gar soda guddoo waan nam geessattuu mul'achuu jira. Volunteer guruppiin akka kennatullee hubannoo kennuuf deemta haamilee dhabaa. Maan jennaan namni walta gadhiifame agumsila yaa'uu jira. Tiraafikiinis gadhiifame agumsila socho'uu jirti. Yeroo wanni kun hundumtuu akkanatti socho'aa jira kanatti namis gurmummaan akkana ta'u hubannoo kennuuf deemti sunuyyuu haamilee dhabaa deemti. hubannaan namaa laafaa deema gaafa immoo keesiin kun mul'achaa deeme waan hedduutu walti laaqamaa deeme jechuun waan keesiin kun yoo mul'ate iyyuu nama hedduu galaafataa deema waan taateef haalli ammatti deemaa jiru kun haala dhibeen kun akkaataa inni itti babal'achaa jiruuf akkaataa itti manaajimentiin isaa yeroo ammaa tolfamaa jiru kun kan waliin arganne jechuudha.
Jaatanii Koloboo barsiisaa yuunivarsiitii Bulee Horaati.
Jaatanii Bonayyaa barataa yuunivarsiitiiti. Digirii lammeessuun barumsa injineeringii barachuu jiru. yoo hedduu waan vaayirasii koronaa kan irralleetti namni goggorsallee waan hedduun qoqqoralle waan duri dhaga'e faana ammaan tan lafti ka'e jirtu jedhe walitti qabeen nutti.
Dhibeen kun dhuftee warri lafa bulchulleen wanni turteen iyyuu wanti karaa yaallee dhaabbachuu qabdee duuba hubannoo namaa kennuu seene namni diqqoo yaayyuu waa hubatee sabni tokko yaayyuu waa hubatee kaasuuti malee akka maneeni hin hubanne wanni namni hubatan akka gara boorana kanatti duriyyuu iman keessatti wanni akkana dhibiyoo jaarka wal qabatanillee nama dabru haa hafuuraan waan cufaan dabru jiraadhanii raajii booranaa haa sariiroo boosaroo kaan yaayyuu himanii amma himan suni guutamee hidhee fulaar wal fuudhaa kana booranii guddum hubate kanaa hin dheeka taan ammoo waadaa xeennaan bullaa laftee hin dhufannedha haseessachaalleen guddoo waan jirtuufi. akkisidhaan maal akka biyyatti gargarii fagaattee waan biddolaaf inni jiru. Fulaa immoo bisaan kan dhuganii argachuun furdaatti haa dhiqatanii achiyyuun ga'anii waan akkana kana walti yoo deebisanii akkisila gara ta'uu mala haani taa'an.
Nama waan jedhan akka dansa guutuutti hin jiru jechuu jirta. Fakkeenyaaf gabayaa isaa argitfaa fulaa argitanatti hin fakkeenyaaf.
Lafa iddoo jaadirra deemanii namni waan jedhaniin kanayyuu haseesseffatu guddaa. isatti nu qabattu iyyuu jedhanii akka wal fuudhan hin jirti. Fulaa namni guddoo waltiin tuuttan jedhanii yoo laalan waan gomta kan fakkaatti fulaa immoo mana akka sarfoo mana akka caatii dudduubaan duraan cufanillee dudduubaan namni itti baafata fula kanaan goomittan qabu. Dhadhibiin ammoo namni guddoo wal heedda daanda lafa keenyaa lafa armaachi kan cufa hin jira namni galfuun hin kadhofate daangaa leen kan hammaa tokko arganii qaba leen kanuma. laftii bal'oo fula akka kaatiin seenee achumaan dhokate taa'ullee namni tokko lam taaseen jira. Namni ammoo nam kan qabate gara waan gara sibitaalaa geessu irralleetti akka dansa hubannoon hin jirtu lammeessitu ammoo namni bira wal bitachuuf yoo yaa'u fula suuqiillee fula hedduu fula suuqii gurgurdoota akkuma haa walitti yaa'a. Fula waan akka midhaanii waan akka zayitaa waan akka sokkaarii beeksisuulleetti jira. Fula gabayaa hedduutti akkasuma wal kanaannaa. Achi la xiqqoo qariin goomedhaan illee dhiyeen tana dhiyeen kan waan akka maldokora waan akka gaarii kakara gulyaa kana amma laga dhiisanii akka karaa dhowwan kaanii miti. Eegi gadhiisan kana ammoo namiif hin finne haye guyyuun sun mooyyalee gala kana jechuun guddoo jajjabduu tani achi gadhiisan kun akka deemu jira haallee irra laaffisa.
Maan nama gorsit fakkeenyaaf akka nam biifee dedeemee waan hedduu argituutti.
Namirra fagaadha fula namni wal ta'u fagaadha hedhan tana. daba cubbuulla akkuma kanaan qachuu qaban. Fulaan tunan fulanami jajjabduun laayyuu dhuftee bari barmuun meedhee waa kadhachuu jiru. Ado kanaan ta'uu hagara mumata kun duri haana miidhee namtame waan dhuga ta'uu jiru. Hamma cufarra deebi'anii horonaayyuu caala wanni horona nama fida. Hammeenni horona caalu yoo jiraata akka malee waan taateef waan kanallee qachuu malanii irra fagaachuu malanii harka waliin qabatina waan ogeessi fayyaa isaanii jedhe dhagaa waan akka suuqii seentanii waa bitattanillee akkuma isaa bitatee deebi'uu kan kadhaa mootummaan Itoophiyaa kana bulchuuf ka Oromiyaallee fulaan durii mooyyalee fula seennaa guddoo ka soomalii Itoophiyaa keenya giddu kan sadeen iyyuu fula waldeennaa guddoo ka duri gooranni karaa kormsa deemee dhahan karaan kormsa deemee ka finfinneellee seenaa akka mooyyalee guddaa waan hin jirreefi harriti nama yoo cufanaa qabaatti balbalti nama yoo cufanaa qabaatti foloon nama yoo cufanaa qabaatti cufanaan bara kun ammoo laaboraatoorii qorannoo jiddugaleessa dhibee koronaa kanaan laalan filatan jiraachuu qabdi uumate wani uumata qarayyuu hospitaala hin qabne kan guyyaa cufa ammoo wanni hedduun jirtu dhibeen adda addaa kan gammoojjii kan konada dhibeetii jedhan kolooraadha jedhan qandhoodha fula dhib jirtu fuulma finfinnee hawaasa yaa kanaafiyyuu qorannoo laaboraatoorii magaala mooyyelee seentarii uumata kan cufa uumata hin dafee taatu.
nama ammaan tana dubbisuu jiru kun ammoo abbaa Hamzaa Booranaati aktiivist Hamzaa Booranaa finfinnee dubbisuu jira guddos galateeffadhaa oromiyaa keessa deemteeti yoo iyyuu argitu amma namiyyuu akka fedhe wal keessiyyaa yaa'ulle ammoo oduu qabduun waan qabduun dhib koronaa kana nami akkam maan argite maan dhageette waan mirkana.
Absora hedduu galatoomee akkasumas raadiyoon biyya Ameerikaa galatooma wanni nu hubataa jirru wanni nu argaa jirru akka qabatama biyya keenyatti hedduu dansaadha namni cufii kallattii hundaan dhaamsa dabarsaa jira. garuu wanni guddoon dhaamsi kun hagam kunii jira wanni jedhu hedduu nu yaachisaa jira. Baadiyyaa miti magaalaa Finfinnee guddoo tana namni walitti dhiyaatee bakka adda addaatti hiriira dhaabbataa bakka konkolaataa adda addaatti kallattii adda addaa namni wal keessatti argitanii yoo hiriira qabu argitan bakki gabaa adda addaatti suuqolee adda addaa keessatti bakki namni warraa bibbitatu namni ka wal keessa deemu akka labsiin yeroo guddamaa itti labsame kanatti immoo hojiin hojjetamaa jiru manneen amantaa rufuudhaan namni walitti qabamullee hin argita magaaluma finfinnee guddoo kana keessatti ilmayyuu namoota tokko tokko irraa yoo dhageenyu gara baadiyyaa irra xiqqoo wayyoo qaba hamma sadarkaa jedhamutti magaalaa finfinnee akkasumas baadiyyoota tokko tokko godina oromiyaa bakka adda addaatti ammallee gabayaan hin dhaabbanne gabayaan deemaa jira wanni nu sodaachisu hedduutu jira akka ergaan darbaa fi wanni kun akkasiin addunyaa miidhaa jirtutti. hubannoon guddaan fudhatamee akka gaariitti irratti xiyyeeffannoon kennatamee uummanni sodaan guddaa irratti argaa hin jiru. Wanni nu miidhu kana sodaan guddaan hin mul'attu.
Maaf akkan duubname.
Wanni kun wanni isiin akkan taateef qorannoon kunilleen haga barbaachisa ta'eetiin kallattii mootummaatiin namni ruukkichi yookaan namni bal'aan qoratamee geggeeffamaa hin jiru bakkoota adda addaatti. Sila guyyatti namni kun kudhanii kun digdama kun soddoma kun afurtama wanni hagana sila qoratame namni lakkoofsaan guyyatti argite hagana qabameedha namni hirrifate amma namni qabameedha nam sadii falakkaa nama afur falakkaa namni kanaaf hirrifanne kaan immoo mootummaan tarkaanfii fudhataan jiran namoota bakka gabayaatti bakkoota adda addaatti argaman irratti bakkoota walitti rukka'an irratti tarkaanfiin fudhatamaan jiru namoota kanattuu diqqoo argitanii eellaatti namni immoo kukkun hundi akka inni argitanii waan kanarraati guddoon sodaanne waan godhe fakkaata.
Maal nama gorsite?
Wanni guddoon ammallee irra deebinee kallatti hundaan dhaamuu barbaannu dhibeen tun dhibee hamtuudha. Hawaasa keenya gorsa ogeeyyii fayyaa dhagaa. Yeroo biraa argitanii nagaadhaan walitti deebinee gaballee godhachuu hin dandeenya. Akka barbaanneen nagaa wal gaafachuu hin dandeenya. Wal keessa deemuu hin dandeenya. Yeroon tun akka haga dabartutti garuu gorsa ogeeyyii fayyaa dhageenyu.
Warra cufaan galateeffan. Taardatanuma Ansoora Alaqeeti.